hi guys welcome back to mama soj vlog how you guys doing if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video my people hmm no be small thing o the fulani don't finally see say the yoruba governors and yoruba obas know they play with them at all because right now they don't finally take the action wey dem don suppose take now my pipo di fulani now come they pick race because they know say september don't reach don't dey backyard say then no one lost all their property where they lost just the way sunday go come that time wey be say e come pursue that go go igogo seriki wey come pursue that seriki come up for ibarapa so dem no one made their own be like that dat eh, seriki now di fulani wey be say dem dey yoruba land wey be say dem know say dem never see buy private land or know the way dem go take carry their cow put for a private place to stop to dey carry their cow waka for road dey disturb people. now dem don finally run come dey pick race comot for yoruba land because di yoruba pipo now now di ah, yoruba governors now don wake up wey be say dem give dem till september and i know say september don reach so many of them now wey be say dem know say if they continue to dey for yoruba land they'll continue to dey carry their cow They walk out for road they no get any other place so they won't carry their cow na make many of them now come pick their wife and children say okay before they'll come pursue them together where dem they put their cow They carry their cow dey enter farm wey dem come lose everything at once make dem kukuma use their hand They pack their load They leave small small and they'll come use their trailer take pack their cow Come up for yoruba land at once My people, this one a very, very good action the Yoruba Obas and governor take because the September wey they give them now, my people, because the way that they run the commands now, September wey they give them now don't reach finish. And now September don't reach finish. They no still ready say they won't carry private land where they won't put their cow they won't continue to dey carry the cow for road and the yoruba governors don't us, as dem give them that till dat september they don't find solution any car where they see for road or park and put for wrong place where leg they pass they can't. They pass where people they use leg they pass or where motor they pass Now im be say all the cow they go pack all of them, they go seize everything for jahannam no the person go still go jail put because they talk say cow they cause accident for road e dey cause accident for road wey be say if cow if eh, maybe more road wan pass now or oh, okada man dey drive those cow go cause confusion wey be say if na gutter dey near that okada man wey go take drive enter that gutter you e no go know from there many people go injure or the one wey go lost eh, their life because say car get accident all the name of cow and dis fulani dem no dey sorry for all these people. all wetin dem dey care about na how the their cow go take waka for road eat go wherever they wan go so the yoruba governors now don talk say make dem carry their cow comot for road say dem no need dem again Because the fulani government wey be say dem be governor the fulani governors wey be say dem dey for north side dem talk say make dem give dem five months say dem go fish out the bad eggs among dem and the yoruba governor say no e the di five months don too much we no go fit because that five months now dem fit go do wetin be say go even pass the one wey be say dem dey do before so the little month na dem give the the little month wey dem give dem na be the till till september and eh, september don reach so the one wey be say dem know say dem never get place to put their cow wey be say dem don use their cow to take cause problem for yoruba land now dem don pick dey carry their wife and children don pick race my people my people dem don dey start to dey run o oh. dem don use their hand take dey pack their bag their load dey run comot for yoruba land to show say our yoruba governors are not joking anymore my people make i leave on make una watch the video of how the fulani put their bag for head carry their children come dey run for yoruba land my people, my people make i leave on make una watch the video before i come back to come talk to una <laughs> OK 呀，来人，来个先生， my people, open! i don't see the way the fulanis dey run with their family They run come up for yoruba land When we say they carry their bag put for head with their children dem dey go and my people, wetin me get to talk all these yoruba governors as soon as they pursue them make una still they look back oh, because fulani no be person wey they forgive oh. fulani when I pursue so when we say that they want they carry their cow one go carry truck and their trailer where they go take park their cow oh. they go small small Now be say where the fulani park or much? where they park or much? so now be say the people wey dey that village make they just they use one eye take dey sleep oh. because if the fulani people won't come back they will go come back in a way where we say they go make sure say that that village that town lost more than the thing wey be say they lost because as dem comot the fulani dey always dey feel say anywhere wey dem stay na dem get the play dem dey feel say na dem get the play based on say na their tribe na their fulani person na im dey rule oga pupu so now now may the yoruba obas and governor may dem make sure say all the place wey be say dem dey pursue di fulani make dem still put security for there wey go protect the people may no go be like igogon wey di seriki for igogon comot finish na double tin na dem con do for dat igogon o wey be say dem con go dey burn those house for wey e dey for igogon all di both di king eh, palace so dem burn am nobody con get rest again for dat place may no be say e go still be for anoda state no be say na go only pursue di fulani comot say make dem pack dia load make dem dey go and at the end of the day na no come put eh, security wey go secure on our pipo so na need to carry vigilante pipo wey be say dem go dey at alert say dem go dey guide dem for midnight because all those fulani pipo wey dem don carry their wife and children comot for dat town so for dat state so make una know say dem di fulani no go get mercy mind again o let me say dem go come in a way wey be say hey wetin di town go lose wey dem go lost e go come more than di cow so for that reason e each junction e each area wey be say una dey talk say make the fulani comot with their cow make na still dey put vigilante people, make dem carry di olopa because di olopa people sef we no come know their own because the boy wey dey for fulani and e pass those olopa make una make all those eh, yoruba govnor make una still prepare una pipo dat no be say una come put the poor people for for mouth of fulani wey the fulani go come start to dey kpeme dem so the the people wey be say na tosi make dem comot make una know say the fulani no go just comot like that without say dem go just say dem respect law dem no go look back fulani people if dem wan revenge na in double way o oh. So the Yoruba governors too, they need to also help those people wey dey for that town. Because if they talk say make cow comot, when Fulani come manage, escape their wife and children. Any Fulani when I see say carry wife and children, cow comot, say don't they go. He never go finish. Now he say he still put one leg for that town. Now he say he pack the wife and children to go prepare. I want to go out that uh, that village so the governors need to open their eyes because many people they praise them, say they don't take action they don't tok say make dem give them till september so the action wey they say may they take may they not only leave the poor people for the mouth of fulani handle oh. may they just still do wetin look for the way to protect dem becos wetin happen for a Gogo, we no pray make it happen for another state of yoruba land o oh. becos fulani don finish all the gogon eh, eh, time finish all the name of say because say They tok say make di seriki comot for a igogon that time since then, like this, the igogon people now now one eye dem take dey sleep everybody wey get house for a igogon most of them they run they leave their house because of fulani so may they try to do wetin to protect their people. we know say the way they say may the fulani they go say they okay if the one wey no fit buy private land May keep a e cow May they buy cow food They give cow make comot for yoruba land so as they don they pack their cow they go small small based They don't get private land Where hey. Eh? so as they don they carry their cow they go May the government sef still know say the fulani eh, They not go just go with all their body like dat o oh. their leg one of their legs, still there for inside that town so now this one i may get to talk my people. as i come across this video with this news not to make a carry to come share am with una make una let me know wetin una tip for the comment section and if una never subscribe make una subscribe una bye bye till i come on away next time bye guys see you guys in my next video bye guys